Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i washington dc turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo mu rwanda ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko bufise ibiribwa bihagije vyo gufasha abanyagihugu boba barahuye n'ibibazo vyo kutimbura uko bikwiye izuba ryaravuye pe njye nakoze umushinga wo guhinga ndarumbye sharumba ijana n'hejuru makumyabiri ry'ibishyimbo yari inguzanyo urumva ko ngiye guterezwa cyamunara bitewe n'iki n'izuba ko muri rusange umurenge wa kamabuye urashonje pe uyo ni umunyagihugu aba mu karere ka bugesera avuga ku mugambi wa leta y'u rwanda wo gufasha abahuye n'ibibazo vy'umwimbu udakwiye bamwe mu banyepolitike bo mu gihugu c'u Burundi bavuga ko ukutihanganirana hagati y'abanywanyi babo kuri ku murindi munini ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu vyitaho ibibondo unicef bivuga ko igitigiri c'akataraboneka c'abana bandura umugera wa ebola mu gihugu ca kongo imbere yuko dushika kuri ayo makuru y'amara reka dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigira imana adushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele tuyahere aho nyene muri kongo abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bemeje ko umuntu agira kabiri yamenyekanye ko yanduye umugera wa ebola mu gisagara ca goma dogiteri aruna abedi ajejwe gutunganya ibikorwa vyo kurwanya ebola mu ntara ya kivu y'uburaruko niwe yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ryo ku munsi wa kabiri goma ni igisagara kibamwo abantu barenga umuriyoni kandi gihana urubibe n'igihugu c'u rwanda aho abantu baharurwa mu bihumbi b'ivyo bihugu bibiri bajabuka n'amaguru ku munsi ku munsi umuntu agira kabiri yafashwe ngo yari yinjiye muri goma avuye mu ntara ya ituri abategetsi muri sudani bategetse ryo ku munsi wa kabiri ko amashuri yose mu gihugu yugarwa gushika igihe kitazwi inyuma y'aho abanyeshuri bakoreye imyiyerekano biyamiriza iyicwa ry'abantu batandatu bari mu myiyerekano barimwo n'abanyeshuri batanu hari ku munsi wa mbere iyindi myiyerekano y'abanyeshuri yarabaye kandi mu bindi bice by'umurwa mukuru karutumu no mu bindi bisagara biyamiriza ubukene bw'ibitoro n'umukate nk'uko urunanirwa biyerekana hamwe n'ababa mu gisagara ca al obeidi babishikirije ubwo bwicanyi bwabaye umunsi umwe imbere y'uko ibiganiro hagati y'impande zigomba gusabikanya ubutegetsi muri sudani byari bitekanijwe kongera kuba ejo ku munsi wa kabiri ariko indongozi z'abari muri iyo myiyerekano bategeza kuvyitaba baciye basaba ko bitoba igisata c'amagara y'abantu muri leta z'ubumwe za amerika nico cafashe umwanya munini cane hagati y'abakandida ba mbere cumi bo mu mugambwe w'abademokarate bariko baraharanira umwanya w'umukuru w'igihugu ni mu guhanahana mu gushikiriza imigambi kwabereye mu gisagara ca detroit ni muri leta ya michigan jo ku munsi wa kabiri basenateri elizabeth warren hamwe na bernie sanders baza imbere mu badashigikiye uko ibyo kwivuza bitunganijwe aha muri amerika bashigikiye ko amakompanyi ya asiranse y'abikorera utwabo asubirizwa na asiranse ya leta abanyagihugu bakavugwa ku buntu ndetse no ku mahera make imiti ikagabanywa ibiciro nk'uko biri no mu bindi bihugu bikize ariko bidanatunze nka leta z'ubumwe za amerika bwo guhangana kwa mbere hagati y'umugwi wa mbere w'abakandida cumi kwagarutse kandi no kuri politike zibatandukanya zijanye n'izo mu gihugu hagati hamwe na mpuzamakungu ariko umwe wese yashikirije ko ariwe mukandida nyawe azoshobora gutsinda donald trump mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uwundi mugwi w'abakandida cumi uharana kuri uyu munsi wa gatatu abakandida mirongo ibiri b'abademokarate nibo bifuza gutwara amerika muri uku guharana mu gushikiriza imigambi niho hazovamwo umwe azohangana na donald trump mu myiyamamazo yo muri ayo matora hano muri amerika kandi ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byita ku burenganzira bwa muntu biranebagura cyane ingingo yafashwe na leta z'ubumwe za amerika yo kugarukana igihano cyo gupfa n'inyuma y'imyaka cumi n'itandatu yari iheze cyarahanaguwe muri iki gihugu univuga ko bite kubiri n'utwigoro tw'ibihugu hamwe n'amakungu two gukuraho burundu igihano cyo gupfa mu ndwi iheze niho umushikiranganji w'ubutungane muri amerika william bare yasubizaho igihano cyo gupfa ku rwego rw'igihugu cyose yaciye ashikiriza ko aba mbere batanu bazokwicwa mu kwezi kw'icumi na kabiri abandi bakazoshingirwa amatariki mu gihe kizokurikira korea ya ruguru yarateye mu kirere ibisasu bibiri vya misile zitagenda ikirere kirekire mu gaturuturu ko kuri wa gatatu nk'uko bishikirizwa n'igisirikare cy'igihugu kibanyi ca korea y'epfo bugize kabiri pyongyange itera ivyo bisasu mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe ntibiramenyekana nimba ibi bisasu vyo kuri wa gatatu byatewe hakoreshejwe ubuhinga nk'ubwakoreshejwe mu byatewe mu ndwi iheze perezida wa amerika donald trump ntaco arashikiriza kuri izi misile nshasha zatewe umukuru w'ikigo ca oni nawe kijejwe imfashanyo jo kuwa kabiri yaragabishije ko intara ya idlib ni muri siriya ishobora kuba mu kaga mu buzima bw'abantu isi itigeze kubamwo mu myaka ijana irangiye ni mu gihe leta ya siriya ku mfashanyo y'uburusiya ibandanya ibitero mu gisagara ca nyuma kigisigaye mu minwe y'abarwanya leta marke lokoke mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakunguni ijejwe amahoro n'umutekano yashikirije ko abasivile bashika amajana ane na mirongo itanu bamaze kwicwa mu kwezi kwa kane harimwo n'abarenga ijana bishwe mu ndwi zibiri zirangiye
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho bamwe mu banyepolitike mu gihugu cy'u burundi bavuga ko kutihanganirana hagati y'abanywanyi babo kuri ku murindi munini ni mu gihe mu ndwi iheze abanywanyi bane bo mu mugambwe sene urongowe n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka agaton rwasa bakomerekejwe iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ribifashijwemo n'abakunzi baryo mu burundi tugiye kwishyikizwa na desire hatungimana ari mu rwanda ingoro zitatu z'umugambwe seneri urongowe na agatongwasa zarabomowe mu ndwi iheze abanywanyi bane mu bari baraririye imwe muri izo ngoro iri mu minago mu ntara ya rumonge barakomeretse abashika cumi n'umwe nabo barafashwe barafungwa muri abo bane n'abo muri komine ya busoni mu ntara ya kirundo bagirizwa gukoresha amanama mu kinyegero isoko ryacu ribandanya rivuga ko abandi nabo bazize ko bariko barondera ikibanza cyo kubakamwo ingoro y'umugambwe indongozi z'umugambwe seneri zivuga ko zitangazwa n'ingene zitura abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano ariko ntihagire igikorwa terasi imana irambona avugira umugambwe seneri nk'ubu twe turibaza tuti iyi ngoro y'umugambwe yobomagwa gute mw'ijoro imwe kabiri zitatu tugeze kuzishira nka cumi hakaba ata muntu n'umwe namwe arigera aboneka bavuga bati uyu muntu wiza ko n'amatohoza turabona byabaye kunu kunu kunu rero birateye amakenga rero indongozi zacu reka twe turasemera turavuga tuti ibyo bibaye akanaka ariko tukarindira yuko ya matohoza bwo yatanguye agira icyo ashyitseko tukabura kandi bikaba mu gihe tuzi neza bikunda kuvuga yuko hari komite z'umutekano zuzuyemo bose abajejwe umutekano bakora ijoro n'umurango tukaba ijoro n'umunsi ata muntu n'umwe aratwereka atanarerekana abariko bakora nkabe n'ibyo bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara habonetse ibikorwa vyo gusambura ingoro z'imigambwe bavuga ko batamenya babikoze abarongoye intara ya rumonge bobo aherutse gusamburwa ingoro yo mu minago yariko irubakwa n'umugambwe senel barahakana ko atawayikoze ko nubwo hari abahakomerekeye vyongeye umugambwe sndefdd uri ku butegetsi ari nawe utungwa agatoke muri ivyo bikorwa urabihakana mu kiganiro ujejwe gutanga amakuru muri uwo mugambwe nansininete mutoni yatanze ku maradiyo asamiranira bujumbura arashima ingene abanywanyi babo bihangana turashima ingene turanyaniyenda imigambi turabishima cane tugashimira mbere n'abanywanyi bacu n'urwaruka rw'imbonerakure bakunze gushira mu majwi rurimo ari nagwo mbere tunashira imbere mu gushima kubera rurihangana cane haraba agasotora haraba agasomborotso karengeje mugabo rurihangana rugashobora guhagarara neza mu karangamutima no mu ndero rwahawe n'umugambwe sendedefdede urumva rero abo barasomborotsa mugabo turashima yuko hariho ukwihangana hakabaho no gushyira imbere ineza y'igihugu n'ineza y'umubano mwiza hagati y'abanyamigambwe mbere hagati y'abajejwe intwaro nabo ariko naho biri uko mu manama akorwa n'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni usaba ko abanyamigambwe botanga inyigisho mu banywanyi babo zijanye no kwihanganiranira eka n'umugwi ujejwe agateka kazina muntu cndh nubwo utemeza ko hariho ihonyangwa ry'agateka kazina muntu uvuga ko inyifato y'abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta itifashe neza sixte vinyi ni muraba arongoye CNDH ivyo biruko mu gihe imyiteguro y'amatora mu gihugu igeze kure muri kuno kwezi umugwi ujejwe gutunganya amatora waratanze ikirangamisi c'amatora amatora ya mbere nyezina azotangura mu kwezi kwa kane k'umwaka uza
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko bufise ibiribwa bihagije byo gufasha abanyagihugu baba barahuye n'ibibazo byo kutimbura uko bikwiye ubwo bushikiranganji bwatangaje ko buzofasha abanyagihugu bo mu karere ka bugesera no mu karere ka kayonza mu ntara yo mu buseruko bw'igihugu inyuma yaho muri utwo turere hasi izuba ryinshi abanyagihugu bakabura umwimbu ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu asumta kaboyi bamwe mu baturage bo mu karere ka bugesera mu murenge wa kamabuye ndetse no mu yindi mirenge nka gashora juru na ririma baravuga ko bahuye n'izuba ryatsi ari ryinshi bakaba bamaze ibihembwe bibiri by'ihinga barumbya aba baturage bavuka mu karere ka bugesera mu murenge wa kamabuye baravuga ko muri iki gihe bugarijwe n'amapfa izuba ryaravuye pe njye nakoze umushinga wo guhinga ndarumbye sharumba ijana n'ejuru makumyabiri by'ibishyimbo yari inguzanyo urumva ko ngiye guterezwa cyamunara bitewe iki ni izuba kuko muri rusange umurenge wa kamabuye urashonje pe harimo n'udafite n'icyo akanya babwira kandi ari munaburara kubera icyo kibazo n'inzara itumereye nabi uyu mwaka rwose twararumbije iyi kamabuye muri uyu murenge abantu bararumbije rwose nta kintu bigeze babona ko umuntu ukoresha ikibazo cy'isuka we abayeho nabi abantu barahinga si bakeza urahinga ugaheruka uko wagahinze nararumbije nabuze ibihembo kubera izuba minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi iravuga ko yamenyeshejwe iki kibazo cy'amapfa cyugarije abaturage bo mu karere ka bugesera ndetse no mu karere ka kayonza hose ni mu ntara y'iburasirazuba kugeza uyu minisiteri ikavuga ko abatoranijwe bashonje cyane kurusha abandi batangiye kubaha ibiribwa bwana kayiranga emmanuel ushinzwe gahunda y'igihugu y'ibiribwa by'ingoboka yabwira ijwi rya amerika ko abaturage basabiwe n'uturere twabo guhabwa ibiribwa by'ingoboka batangiye kubigezwaho hari uturere mu by'ukuri twagize izuba ryinshi twagiye tugira ibibazo byo kuba twabona ibiribwa bihagije kubera izuba ryabaye ryinshi imvura ntibwe cyane harimo akarere ka bugesera n'akarere ka kayonza imirenge imwe n'imwe nakubwiye ko dufite tubika ibishyimbo ibigori umuceri ingano ndetse n'ifu y'imyumbati rimwe na rimwe so ni ukuvuga ngo rero iyo bibaye iyo icyo kibazo kibaye tubonye ubusabe bw'akarere busaba ibiribwa bingana gutya mu by'ukuri turabibaha twarabahaye kuko hari imirenge itaragize ikibona muri sizoni ya mbere n'iya kabiri abo bantu rero bari bakeneye mu by'ukuri inyunganizi tubaha rero ibyibuze bishobora kubatunga ukwezi byaba ngombwa yuko nta cyaba nta gihindutse tukongera tukabaha ibindi abaturage baravuga ko babashije gufashwa ari bake cyane cyane cyane abasanzwe babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudeyi abaturage bagasobanura ko n'abandi bakwiye kugezwaho imfashanyo kuko iri zuba ryabakiye bose ahubwo leta nawe nyine yareba ukundi kuntu tugenzereza yazanye imfashanyo izifashisha abantu bakeya abantu bafaye ibyo kurya babaha ibigori babaha ifu y'imyumbati babaha ibishyimbo harimo abaha ibyo kurya yorositira bigasohoka Aba- noneho abandi batahawe nabo urundi hacyari ikibazo byari rwaserera bashaka no kugira ngo babihagarike minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyo igiye gufasha itagendera ku byiciro by'ubudehe umuturage arimo ahubwo ifasha ikurikije umubare w'abaturage bashonje wagaragajwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ntabwo turabanura ngo turebe ibyiciro tureba twebwe abafite ikibazo abafite ikibazo muri muri rusange nibo tu- nibo- nibo- nibo dufasha ntabwo tujya kurobanura ibyiciro uri mu cyiciro iki n'iki n'iki ariko uf- tugafasha nanone ugomba gufashwa ufite ikibazo mu by'ukuri kijyanye n'ibiribwa udafite ubu- i- i- ikindi- iyindi nyunganizi udafite ubundi buryo bwo kuba mu by'ukuri yakwihaza mu biribwa umurenge wa kamabuye uvuga ko imiryango isaga magana abiri ariyo imaze kugezwaho imfashanyo y'ibiribwa abafashijwe bahawe ibishyimbo ibigori n'ifu y'imyumbati mu karere ka bugesera hamaze gutangwa toni magana ane z'ibiribwa naho mu karere ka kayonza ho hatanzwe toni magana atandatu mirongo inani nk'uko bisobanurwa na minisiteri y'ubuhinzi leta ivuga ko ifite ibiribwa bihagije byagoboka abaturage bose bahuye n'ikibazo cy'izuba cyangwa ibindi biza bwana kayiranga ushinzwe gahunda y'igihugu y'ibiribwa by'ingoboka asobanura ko bafite ibiribwa byakwira kimwe cy'icumi cy'abatuye u rwanda asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho ibibondo unicef bivuga ko igitigiri cy'akataraboneka c'abana bandura umugera wa ebola mu gihugu ca kongo kandi ko benshi muri bo bahitanwa n'ico kiza iyi nkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika lisa schlein tugiye kwishikirizwa na venuste nshimiyimana ku bantu ibihumbi bibiri na magana atandatu na mirongo irindwi n'umwe bamaze kwandura indwara ya ebola magana arindwi n'abana impuguke ya unicef mu by'ubuzima jerome pafman aravuga ko abarenga kimwe cya kabiri cy'abana bayanduye bari munsi y'imyaka itanu pafman eh, ukomotse mu rugendo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa kongo ku nshuro ya gatatu yavuze ko umubare unganuka utigeze uboneka ahandi kuri we uriya mubare usumbye cyane uw'abana bishwe na ebola igihe kiriya kiza cyibasiraga akarere k'uburengerazuba bwa afurika mu mwaka wa bibiri na cumi na kane aho abantu ibihumbi makumyabiri n'umunani bacyanduye kigahitana abandi ibihumbi cumi na kimwe When I left, there were 12 new confirmed cases. Five were ubwo navagayo hari abana cumi na babiri bari baranduye batanu muri bo bari bakiriho kandi bashobora kuvurwa barindwi bo bari barapfuye iri ni ishyano kugira abantu nk'abo bava mu kagari biratwereka ko ebola ikitwugarije means we're not ahead of the epidemic.
Pafman yakomeje avuga ko abantu batuye mu turere twazahajwe n'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Ituri bugarijwe n'ikibazo cy'ubuzima no kutagira kiramira ku buryo ibyo bibazo nabyo biri mu bituma bitoroha gukumira ikiza cya Ebola kuri we rero ni ngombwa ko abagomba kuvurwa bumva neza ko babikeneye abana bakavurwa n'izindi ndwara zitari Ebola yatangarije ijwi ry'Amerika ko iyo umwana arembye ntawumenya niba arwaye malariya rujol cyangwa se Ebola You need to be able to take care of that child, whatever this uwo mwana akwiye kwitabwaho akavurwa indwara iyo ari yo yose bityo tukabasha gutahura hakiri kare abanduye ebola bakitabwaho noneho tugakumira icyorezo them and control the outbreak.
Pafman yongeyeho ko Ebola itazarandurwa niba umuryango mpuzamahanga udatanze inkunga ngo haboneke ibikenewe yavuze ko UNICEF igiye gukuba inshuro eshatu ingengo yayo y'imari kugira ngo ihangane na Ebola kugira ngo ibyo bishoboke UNICEF izakenera miliyoni ijana na mirongo irindwi z'amadolari mu mezi atandatu ari imbere ayo mafaranga akaba azakoreshwa mu kubuza Ebola gukwirakwira gufasha abaturage bari mu turere yiganjemo Indeto katwe johepete pafman yongeyeho ko ebola itazarandurwa niba umuryango mpuzamahanga udatanze inkunga ngo haboneke ibikenewe yavuze ko unicef igiye gukuba inshuro eshatu ingengo yayo y'imari kugira ngo ihangane na ebola kugira ngo ibyo bishoboke unicef izakenera miliyoni ijana na mirongo irindwi z'amadolari mu mezi atandatu ari imbere ayo mafaranga akaba azakoreshwa mu kubuza ebola gukwirakwira gufasha abaturage bari mu turere yiganjemo kuyikumira no kubagezaho ibikenerwa by'ibanze
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryiyongereye ku zindi ngingo zayo ryahaye ubwenegihugu busesuye abirabura bose barimo n'abahoze ari abacakara nyamara abasangwa butaka bo ntiryabarebaga bo babuhawe n'itegeko ryihariye ryo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane ryitwa indian citizenship act kubera iki nibyo tuganiraho muri make abasangwabutaka bo muri leta zunze ubumwe za amerika bazwi cyane cyane ku izina ry'abahinde bo muri amerika cyangwa abahinde byonyine gusa abazungu bakigera ku mugabane wa amerika ya ruguru mu kinyejana cya cumi na karindwi umubano wabo n'abasangwabutaka wabanje kuba mwiza nyuma byarahindutse abazungu babambura ubutaka bwabo cyane cyane bakoresheje ingufu kugeza mu gihumbi magana umunani abazungu mirongo cyenda n'umunani ku ijana bari batuye ku gice cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika z'icyo gihe kitarenze karindwi ku ijana gusa nyamara bashakaga ubutaka bwose nibwo bafashe icyemezo cyo kwirukana bene bwo bityo dufashe nko kuva mu gihumbi magana umunani na gatandatu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu niko byagendekeye abantu bo mu bwoko mirongo itanu bw'abasangwabutaka bose ariko ntibyari politiki ya leta gusa byaranze amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yo mu gihumbi magana umunani na makumyabiri n'umunani abiyamamazaga bose nicyo bashyiraga imbere muri gahunda zabo uwitwa Andrew Jackson niwe wayatsinze akigera ku butegetsi yihutiye gutegura itegeko ryemejwe n'inteko ishinga amategeko mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu rishyiraho ku mugaragaro politiki yo kwirukana abasangwabutaka mu byabo kuva ubwo leta yakoresheje igisirikare cyayo bajyana abahinde kubacira ahantu habo ibyo bikorwa byo kubohera byabahitanyemo n'abandi batari bake naho Andrew Jackson perezida wa karindwi wa leta zunze ubumwe za amerika yategetse manda ebyiri kuva ku itariki ya kane y'ukwa gatatu igihumbi magana umunani na makumyabiri n'icyenda kugera ku itariki ya kane y'ukwa gatatu igihumbi magana umunani na mirongo itatu na karindwi ijwi ry'amerika ikiganiro amerika kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo kuva ibyo guca abasangwabutaka bo muri leta zunze ubumwe za amerika mu byabo birangiye bafatwaga nk'abanyamahanga n'urukiko rw'ikirenga ndetse rwaciye iteka mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na rimwe ruvuga ko abahinde ni ukuvuga rero abasangwabutaka bagize uduhugu twabo twigenga bityo ko amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika atabareba nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu niho abanyamashyaka bamwe na bamwe batangiye kubasabira kuba abenegihugu ku buryo busesuye byafashe imyaka myinshi kugera mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatandatu niyo inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika yemeje itegeko ryitwa indiana citizenship act riha ubwenegihugu abahinde ni ukuvuga abasangwabutaka bose bose nyamara n'ubwo bari babubonye bwose kimwe na bagenzi babo b'abirabura bababanjirije kububona bavuye mu bucakara basanze guhabwa ubwenegihugu bitajyana n'uburenganzira busesuye bwa rubanda nk'uburenganzira bwo gutora no gutorwa nabyo byafashe indi myaka n'utwaka kugira ngo bigende bikosorwa buhoro buhoro nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
ubwo nzaba ngeze mu ijuru umuba wari uzaba ushize U- ubwo nzaba ngeze mu ijuru n'umunezero gusa mu ijuru n'umunezero gusa gusa mu ijuru ntawo ntawo nta mubabaro nta bibazo nta gucika intege nta kintu na kimwe kidukura umutima kuko ibibi bizaba bishize mu ijuru n'umunezero gusa mu ijuru n'umunezero gusa gusa mu ijuru n'umunezero gusa mu ijuru n'umunezero gusa gusa mu ijuru ntabyo ntabyo ntabyo bibazo nta ndwara zikira n'izidakira nta gutandukana n'abacu twakundaga nta gupfa nta gupfusha nta gahinda mu ijuru n'umunezero gusa mu ijuru n'umunezero gusa gusa mu ijuru n'umunezero gusa mu ijuru n'umunezero gusa gusa mu ijuru nagushakashaka byanga bitagenda nakubibona tubitamarira nta bukene nta mapfa nta nzara mu ijuru tuzanezerwa iteka mu ijuru n'umunezero gusa mu ijuru n'umunezero gusa gusa mu ijuru n'umunezero gusa mu ijuru n'umunezero gusa gusa mu ijuru